iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabyutse neza muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya cumi na karindwi ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni amakuru igitero cyahitanye abantu babiri ku kitabi mu rwanda mu burundi intara ya rumonge ni iya mbere mu bikorwa by'iterambere n'ubu dukeneye yuko n'ejo twosubira tukaba aba mbere twabyakiriye neza kuba twararonse ikibanza cya mbere mu ntara yacu no mu ikomine yacu ya rumonge no mu gihugu cyose aba ni abaturage bo mu rumonge barishimye rero tubafitiye kandi n'amakuru ya siporo yo mu burundi no mu rwanda ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru yo mu biyaga bigari ariko abanzirizwa nk'uko mubizi n'ayo hirya no hino ku isi aya mwayateguriwe kandi muragezwaho na aroyizi bigirimana aroyizi we waramutse neza baramutse tomasi umushikiranganji wa somaliya ajejwe ibikorwa vya leta abdi fita iburahimu gesi yaratanze imihoho inyuma yaho uwahoze ari mu bakuru ba al shababu ahagarikiwe kandi agakurwa no mu bazo kwitoza mu matora y'intara mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika kuri telefone ejo ku munsi w'imana ari mogadishu uwo mutegetsi gesi yavuze ko yatanze imihoho yiyamiriza ukwivanga kwa leta mu matora yimirije muri leta yo mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu hamwe n'ihagarikwa rya Mukhtar Robo Abu Masur yahoze ari cegera c'umukuru wa Al-Shabaab kandi akaba yari mu bakandida bazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri iyo leta mu mareta ya Somalia Mukuru w'igihugu cha Sudani abaye umukuru w'igihugu wa mbere h'umwarabu agendeye Syria kuva intambara yaduka muri ico gihugu haraheze imyaka umunani. Omar al-Bashir yakiriwe na perezida wa Syria Bashar al-Assad ku kibuga c'indege ejo kuimana nkuko byashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru rya leta Sana. Ibihugu nka vyose vy'abarabu vyarugaye ambasade zavyo i Damase biranegura inyifato ya Assad yo gukoresha inguvu z'umurengera za gisirikare no kutaganira n'abatavuga rumwe nawe nta ntumbero y'urwo rugendo rwa Al Bashir yatanzwe ariko ikinyamakuru sana kivuga ko abo bategetsi babiri baganiriye ku iterambere muri ako karere no mu gihugu ca Syria umuntu agira gatanu yarapfuye ejo ku imana ahitanywe n'ibikomere byavuye ku masasu yo mu ndwi iheze mu gitero cy'iterabwoba ku isoko y'utuganuke twa noweli mu gisagara cya strasbourg mu bufaransa ubutungane bw'ubufaransa bwashikirije ko uyu yapfuye afise ubwenegihugu bwa polonye abandi bane mwibuke ko bapfuye cumi n'umwe barakomereka igihe umugabo yitwaje inkoho yari azwi ku izina rya sherifu Kate arasiye kuri iyo soko i Strasbourg kuwa kabiri w'indwi iheze mu nyuma nawe yicwa n'abajejwe umutekano muri ico gihugu c'Ubufaransa abantu bashika mirongo ine na babiri barakomeretse barimwo umwe yababaye cane ni nyuma yaho haturikiye gaze mu nzu y'uburiro mu buraruko bw'ubuyapani ivyo vyabaye mw'ijoro ryo ku munsi w'imana ejo i Sapporo ku murwa mukuru w'izinga rya Hokkaido biracatohozwa nk'uko byashyikirijwe n'igipolisi abanyagihugu baba hafi y'iyo nzu y'uburiro bavuga ko amadirisha y'amazu yabo yasambutse kandi n'imodoka zabo zarahambwe n'ibisigarira by'iyo nzu abategetsi baciye bimura abanyagihugu bagabisha ko hashobora no kwaduka irindi sanganya umushikiranganji wa Turukiya w'imigenderanire n'andi makungu ashikiriza ko Perezida Donald Trump wa Leta Zumwe za Amerika aheruka kwemerera mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ko Amerika iri kwirihweza irungikwa rya muri Turukiya ry'umunyedini w'umuyisilamu yagirizwa kuba yaragerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibibiri na cumi na gatandatu umushikiranganji Mevlut Cavusoglu yabwiye televiziyo CNBC yaha muri Amerika mu mubonano ko mu mubonano Trump na Erdogan bagiranye mu nama ya G- mirongo- G20 iheruka kubera muri Argentine umutegetsi wa Amerika yavuze ko Amerika yatanguye intambwe zo kurungika Fatu- Fethullah Gulen hamwe n'abandi bantu n'abandi bantu muri Turukiya uwo mutama gulene w'imyaka mirongo irindwi n'indwi yigeze kuba acuditse na Erdogan ubu aba muri leta ya Pennsylvania imyaka yababa mirongo ibiri ariko Washington yaranse gukurikiza ivyasabwe na Erdogan ko arungikwa mu gihugu ciwe gukurikiranwa n'ubutungane ku vyo yagirizwa nayo ubushinwa bwarahaye uburenganzira ambasaderi wa Canada kubonana n'umunyekanada gira kabiri yafashwe ku mvo gushika ubu zitaramenyekana ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji wa Canada ajejwe imigenderanire i Ottawa ambasaderi John Makula- Makalune yaraganiriye na Michael Spavole umugwizatunga w'umunyekanada ejo ku musi w'Imana ni nyuma y'iminsi ibiri abonanye n'uwundi munyekanada afungiwe mu bushinwa nyene michael kovrige yahoze ari umudiplomate abashinwa ubushinwa bwahagaritse abo bagabo babiri inyuma y'aho igipolisi ca canada gihagarikiye umutegetsi w'ikompanyi y'ubushinwa ikora ivy'itumatumanako menge wanzu mu ntango z'uku kwezi i vancouver ku mutahe watanzwe na leta zunze ubumwe za amerika menge arindiriye kurungikwa hano muri leta z'ubumwe za amerika ku vyaha vy'uko yarenze ku bihano amerika yafatiye igihugu ca iran canada kirahakana ko menge yafashwe ku mvo za politiki
aloyizi bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ni amakuru mu biyaga bigari mu rwanda minisiteri y'ingabo z'igihugu yatangaje ko abantu batazwi ejo bundi ku mugoroba barashe imodoka z'abagenzi eshatu mu muhanda zigeze mu murenge wa kitabi mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo bahungira muri nyungwe mugenzi wacu eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa minisiteri y'ingabo riravuga ko icyo gitero cyagabwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu mu masaha ya saa kumi n'ebyiri n'iminota cumi n'itanu mu murenge wa kitabi mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'u rwanda minisiteri y'ingabo iravuga ko icyo gitero cyahitanye abanyarwanda babiri gikomeretsa abandi umunani iravuga ko abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bya kigeme kugira ngo bakomeze kwitabwaho umuvugizi w'ingabo z'u rwanda liyetona koroneli nosa munyengango muri iryo tangazo yavuze ko igisirikare cy'u rwanda cyahise gikurikirana abagabye igitero bahungiye mu ishyamba rya nyungwe muri iryo tangazo yagize ati tumaze iminsi dukurikirana aka gace ubu turatekereza baba bihishe inyuma y'iki gikorwa turimo gukurikirana abagabye iki gitero kandi haraza kugira igikorwa ku babigizemo uruhare ingabo z'u rwanda kandi ziratangaza ko umutekano w'abaturage ukwiye kwizerwa muri uwo muhanda wabereyemo icyo gitero ndetse ko urimo gukoreshwa nk'ibisanzwe ijwi rya amerika yashatse kumenya amakuru yisumbuye ku bikubiye mu itangazo ry'igisirikare maze ihamagara liyetona koroneli nosa munyengango uvugira igisirikare cy'u rwanda ntiyitabye telefone ye ngendanwa umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje iki gitero kije gikurikira ibindi bitandukanye byagabwe mu karere ka nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda nabwo muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi uyu mwaka nibwo mu karere ka nyaruguru humvikanye ibindi bitero by'abagizi ba nabi byatwitse n'imodoka y'umuyobozi w'umurenge wa nyabimata bihitana abantu babiri bikomeretsa abandi batandatu icyo gihe igipolisi cy'u rwanda cyatangaje ko abateye nyabimata baturutse mu ishyamba rya nyungwe ku gice gihana imbibe n'igihugu cy'u Burundi icyakora nyuma y'ibyaberaga i nyaruguru humvikanye amakuru avuga ko byagabwe n'umutwe wa FLN uvugirwa na Calixte Sankara mu ijambo yagejeje ku basirikare basozaga imyitozo ya gisirikare gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda muri iki cyumweru umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yaburiye uwo ari we wese washaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda avuga ko bitamugwa amahoro ibyo mujya mwumva hirya no hino bishobora bizarangirira mu byifuzo gusa bashobora kwifuriza u rwanda nabi bavuga ngo u rwanda waduha ngo rumererwe ajya ajya genda araguze asenge akora ibyo ashatse yikomere akomeze yifuriza u rwanda nabi ibyo ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubira aho yaturutse Eh, ntabwo byakunda tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima Ni- ni- ni- niko byagenda icyiza rero ni uko mu- mu mico yacu nanone nta mpamvu nta bushake ntabwo dushotorana gushotorana murabizi ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera mu murongo birenga turabihorera sibyo ariko nibwira ko hari aho ibintu byagera eh, cyane cyane iyo byagusanze iwawe ntabwo wabyihorera Eh, ibizadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera kugeza ubu amakuru agaragara muri bimwe mu bitangazamakuru aravuga ko u rwanda rwahise rwohereza shinshitabona muri nyungwe umutwe w'ingabo udasanzwe mu bikorwa byo guhiga bukware ababa bihishe inyuma y'icyo gitero aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi intara ya rumonge mu bumanuko bw'igihugu imaze imyaka itatu gusa ivutse nyamara yatambutse izindi zose ibi ya mbere mu bikorwa by'iterambere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi fidelite yishatse araduha inkuru irambuye akanyamuneza kuzuye abanyarumonge kuva aho bumviye ko intara yabo yaronse ikibanza ca mbere mu bikorwa by'iterambere abanyagihugu twavugishije twabasanze ku kivi bariko barakora isuku mu gisagara ca rumonge bahurikiye mu ishirahamwe dupfumbatirane yihaye intumbero yo kugira isuku byaratunejereje cyane kumva ko ikomine ya rumonge yabaye iya mbere twama twakoze ibikorwa by'iterambere twama twasukuye igisagara iminsi yose twama turi abantu turi imbere n'ubu dukeneye yuko n'ejo twosubira tukaba aba mbere twabyakiriye neza kuba twararonse ikibanza cya mbere mu ntara yacu ni mu ikomine yacu ya rumonge no mu gihugu cyose twagomba ko dusisikara kwama dukora aka kazi kugira ngo ibikorwa bitere imbere urabona umwanda turakura urabona isuku turi ko tura- turakora neza twacakiranye umunezero ntangere dushishikara dukora n'utundi dukorwa dutandukanye dusaba yuko bose twovira hamwe twese rimwe bose bakaja mu bikorwa bose bakaja mu mashirahamwe tukama twateje imbere ikomene yacu ya rumonge iyo ntara imaze imyaka itatu ivutse rumonge yahora ari imwe mu makomine agize intara ya bururi umukuru w'igihugu c'u burundi petero nkuru nziza nawe nyine yarayikeje rumonge ira- iranshimisha cyane kuko iri mu ntara nshasha turakomera amashyi cyane mu Rumonge. mu muhererezi aba ari uwa mbere abakurambere bari ngaha barorera gusa Ah, rumonge i- i- yeje ubundi hashize imyaka itatu none iraba- iba iya mbere ese yaba ko- provinsi rumonge yabayeho kuva kuri kuri wa gasobe igeze kure umwihwezo wo kugena ibikorwa by'iterambere byakozwe mu makomine no mu ntara wabereye mu ntara ya muramvya ku munsi wa gatatu w'indwi turiko turasozera mu ikomine ya bukeye mu ntara cumi n'umunani rumonge na karuzi nizo zatahukanye ikibanza ca mbere ku manota mirongo icenda n'umunani b'icindwi intara yabaye iya nyuma ni iya muramvya yaronse mirongo itanu n'abiri kw'ijana nayo ku ruhande rw'amakomine atanu yaronse ikibanza ca mbere ku manota ijana kw'ijana ayo nayo agizwe na komine rumonge rugazi ngozi na zibiri zo mu ntara ya gitega arizo buraza na bukirasazi hagati aho amakomine ya nyuma ari mu ntara ya muramvya ni nayo ari munsi ya mirongo itanu kw'ijana agizwe na kiganda ifise mirongo ine n'umunani n'ibicindwi kw'ijana na mbuye ifise mirongo itatu n'atatu n'ibice bitatu kw'ijana umukuru w'igihugu c'u burundi yarakeje amakomine yabaye ya mbere yongeye atera intege ayafise ibibanza vya nyuma Bo hamikini yacu twagomba gushimira eh, amakomine icumi yabaye iya mbere ni uko mwogerageza ibyo bibanza mukabigumya hanyuma kandi turateye intege na komine cumi za nyuma kare kari ijambo ry'imana riraremesha rwa yuko abambere bazaba ba nyuma abanyuma bakaba ba mbere umwaka uza ni heza rero ku ba nyuma mwikubita agashi mwikubita agashi musenye hamace mukora bizoce bigenda neza iryo suzuma ry'ukugene amakomine yatunganije ibikorwa by'iterambere rikorwa n'ubushiranganji bujejwe ukwegereza ubutegetsi abanyagihugu no gutunganya inzego muri bikuru bikuru vyisungwa mu gutanga amanota harimwo ibikorwa by'iterambere vyaranguwe nk'imigambi yatunganijwe amanama yatunganijwe mu makomine hisunzwe ayari asanzwe ategekanijwe mu gihugu c'uburundi amakomine asanzwe aronka ku mwaka miliyoni amajana atanu yikorako mu gutunganya imigambi y'iterambere mbere hagati aho mwumenya ko muyasuzumye amakomine atatu agize igisagara ca bujumbura atarimwo kuko yoyo atakwigenga araronka aracari mu minwe ya mere ya bujumbura muri komine rumonge intara ya rumonge fidelite yishatse ijwi rya amerika fidelite yishatse urakoze noneho dusubire mu rwanda aho perezida wa repubulika paul kagame yavuze bwa mbere ku mugaragaro ku gitotsi kiri hagati y'igihugu ayobora na afurika y'epfo byari mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mugenzi wacu asumta kaboyi nawe yarahari araduha iyi nkuru
aragira ati kuva icyo gihe havugwa iyo nkuru yo gusebya nta muntu n'umwe wigeze abona ubwo butumwa bwo ku rubuga nkoranyambaga rwa twitter nta n'umwe wenda mwebwe muri hano nababaza niba ubwo butumwa mwarabubonye mukaba mwabunyereka icyo gihe biba nari mu nama hanze y'igihugu mpita mbaza umuntu umwe wari uturutse muri afurika y'epfo ndetse n'iki cyabaye ntindakwinginze mbwira icyabaye yaransubije ati yego ndakubwira yigira hirya gato agarutse yanzaniye ibintu bitari ubutumwa bwa twitter ahubwo yari inyandiko yanditswe n'uriya mugabo witwa david himbara muri canada avuga ko ikinyamakuru rushyashya cyanditse ko olivier yasebeje minisitiri w'ububanyi n'amahanga ibyo ni byo bintu byonyine twabashije kumenya ku bijyanye no gusebya uwo muminisitiri ubwo ni bwo butumwa bwonyine twashoboye kubona uvuga ko umunyamabanga wa leta yacu yaba yarasebeje minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa afurika y'epfo muri iyo nyandiko bavuzemo ikinyamakuru rushyashya bavuga ko ari icyanjye iyi mvugo ya perezida paul kagame ije ikurikira ibyari bimaze iminsi bitangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda mu itangazo guverinoma y'u rwanda yari iherutse gushyira ahagaragara guverinoma y'u rwanda yagaragaje impungenge ku bikorwa n'uruhande rwa afurika y'epfo bigamije gutinza cyangwa se kunaniza urugendo rwo kunoza umubano perezida paul kagame kandi yanongeye no kuvuga ku mutekano w'u rwanda agaragaza ko u rwanda ntawe ruzendereza ngo rwivange muri gahunda ariko ruhora rwiteguye uwarusagarira kuko rutajya rujenjeka ku bijyanye n'umutekano warwo yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wari umubajije niba imyitozo ingabo z'igihugu zimaze iminsi zikora ntaho yabihu ihuriye no kwitegura urugamba kubera agatotsi kamaze iminsi u rwanda rufitanye na bimwe mu bihugu by'ibituranyi nk'uburundi na uganda perezida kagame yavuze ko ntaho bihuriye kuko iyo myitozo yo mu rwego rwa gisirikare isanzwe ikorwa ariko yanaboneyeho umwanya wo kwihanangiriza abashaka gushotora u rwanda ko n'ubwo u rwanda rutazabasubiza ariko ruhora rwiteguye uwarutera ibuye yagize ati ugendeye ku mateka yacu ntitujenjeka ku bintu birebana n'umutekano wacu ugukubise kera kumara ubwoba isomo twararibonye ntidushaka kwisanga twananiwe kwicungira umutekano haba mu bibazo binini cyangwa ibito asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc siporo n'imikino mu burundi ni evariste nzikobanyanka mu mpera z'indwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere yari yigeze ku munsi wa cumi n'umunani w'ihiganwa kanza united watanye mu mitwe na rukinzo urwo rukino rurangira kanza united utsinze igitsindo kimwe ku busa bwa rukinzo atletico olympique watanye mu mitwe n'umugwi vitaro umugwi atletico olympique niwe watahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa lidia lidike burundi sport for africa watanye mu mitwe na flambo de l'est urwo rukino rwarangiye ku nsinzi y'umugwi wa lideridike burundi sport for africa y'ibitsindo bibiri ku busa ngozi city watanye mu mitwe na olympic star urukino rurangira iyi migwi yose inganya ubusa ku bundi flambo du centre wakiriye ku kibuga ingoma c'igitega umugwi egle noha w'imakamba urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi kuri w'imana habaye inkino zitatu mesaje y'ubujumbura watanye mu mitwe na buja city urwo rukino rurangira ku nsinzi ya mesaje y'ubujumbura y'igitsindo kimwe ku busa mesaje ngozi ku kibuga urukundo ingozi wakiriye leliya w'ubujumbura urwo rukino rurangira ku nsinzi ya mesaje ngozi y'ibitsindo bitatu ku busa bumamuru umunara c'ibitoke wakinye na musongati ku kibuga citiriwe umugango rudoviko rwa gasore urukino rwarangiye bumamuru utsinze musongati ibitsindo bibiri kuri kimwe ku munsi wa cumi n'umunani w'ihiganwa umugwi egle noir niwo ukiza ku isonga vy'ifatakibanza uri mu kibanza ca mbere n'amanota mirongo ine n'atanu mu kibanza cya kabiri hari musongati ufise amanota mirongo itatu n'umunani buja city ni uwa gatatu n'amanota mirongo ibiri n'indwi umugwi wa kane ni ngozi city ufise mirongo ibiri n'atandatu umugwi wa gatanu ni vitaro ufise mirongo ibiri n'atanu leliere uza mu kibanza cya gatandatu n'amanota mirongo ibiri n'atatu mu kibanza c'indwi hari bumamuru nawe nyine ufise mirongo ibiri n'atatu mu kibanza c'umunani hari lidia ridike burundi sport for africa n'amanota mirongo ibiri n'abiri mesaje ngozi ni uw'icenda ufise amanota mirongo ibiri n'abiri ubw'icumi hari flambo doreste n'amanota mirongo ibiri na rimwe ubw'icumi na rimwe hari rukinzo n'amanota mirongo ibiri na rimwe ubw'icumi na kabiri ni kayanza united n'amanota mirongo ibiri ubw'icumi na gatatu ni atletico olympic ifite cumi n'icenda ubw'icumi na kane ni flambo du centre nawe nyine ufite cumi n'icenda ubw'icumi na gatanu hari olympic star n'amanota cumi n'umunani ubw'icumi na gatandatu ari nabwo bwa nyuma hari mesaje bujumbura ufite amanota cumi n'ane ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb ryarashize ahabona imigwi izokina mu ihiganwa ryo mu cyicaro cya kabiri ku rwego rw'igihugu umugwi a ugizwe n'imigwi ya burundi sport dynamique yo mu gisagara cya bujumbura ubwa kabiri haza les elephants y'ububanza ubwa gatatu ni rejenes atletique y'ubujumbura ubwa kane haza interstar wo mu gisagara ca bujumbura ubwa gatanu hari umugwi wa gisirikare mu nzinga ubwa gatandatu hari rumonge city wo mu ntara ya rumonge ubw'indwi haza volontaire wo mu kanyosha ubw'umunani ni egle noir w'imakamba mu mugwi b hari busoni star wo mu kirundo ubwa kabiri haza butare city w'ikayogoro mu ntara y'amakamba ubwa gatatu hari lumiere wo ku mwumba ubwa kane hari delta star wo mu gatumba ubwa gatanu haza musu shuga wo mu rutana ubwa gatandatu hari royal fc w'umuramvya ubw'indwi hari top junior wo mu kayanza ubw'umunani hakaba hari unite fc w'imuyinga bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika evariste reka jean claude akwakire kuri siporo n'imikino mu rwanda volleyball n'umupira w'amaguru mpuzamahanga jean claude munyandinda rero mu mukino w'intoki wa voleboro ejo bundi kuwa gatandatu shampiyona y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa gatanu ari nawo watangiraga icyiciro cy'imikino yo kwishyura faze retour guhera isaa tanu z'amanywa ikipe ya kirehe volleyball club yahuye n'ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro iprc karongi umukino wabereye ikirehe kirehe volleyball club yabonye amanota yayo atatu ya mbere kuva shampiyona yatangira itsinze iprc karongi amaseti atatu ku busa kuri stade ntoya y'i Remera habereye imikino ibiri guhera isaa cyenda ikipe ya Gisagara Volleyball Club yahuye na IPRS Ngoma Gisagara yorohewe n'uyu mukino yiyinyuguza IPRS Ngoma iyitsinze amaseti atatu ku busa umukino wari utegerejwe na benshi ni watangiye isaa kumi n'imwe hagati y'ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda Reg Volleyball Club n'ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB warangiye Reg Volleyball Club itsinze UTB amaseti atatu kuri imwe olivier ntagengwa wigaragaje cyane muri uyu mukino aradusobanurira ibanga ikipe ye yakoresheje ndetse anagereranye reg volleyball club y'uyu mwaka niyo muri shampiyona iheruka nta rindi banga ni ugukora turakora cyane hano muri rege kandi burya iyo udakora ntabwo ugira hayi performance ubwo rero nicyo nababwira ni ugukora cyane nta kindi urebye amaraso mashyashya yajemo urabona ko hari ikintu kirimo cyahindutsemo yaba gukanira yaba imikinire ni amahirwe ubona ko yari akenewe cyane nicyo navuga rero ni- niryo tandukaniro kandi twese ubona ko tugenda twuzuzanya hagati yacu intego nyamukuru ya reg volleyball club ngo ni ugutwara igikombe cya shampiyona nk'uko bivugwa na robert ndabikunze ufite inshingano zo kwita ku buzima bwa buri munsi bw'iyi kipe intego dufite ni igikombe Ni- ni igikombe niyo objectif ya mbere gusa urabona ko amakipe yose arakomeye Ni- ni ukurwana kugera ku munota wa nyuma urabona ko amakipe atatu ane ya mbere muri shampiyona ni amakipe akomeye akubana uyu munsi uratsinda ejo ushobora gutsindwa ariko byasaba gushyiramo imbaraga cyane no gukomeza kugira ngo objectif dufite tuzayigereho ku ruhande rw'ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo utb ngo hari akantu gato reg volleyball club yabarushije kugira ngo ishobore kubatsinda twumve aimable mutuyimana kapiteni wa utb unafite icyo yisabira abakinnyi bagenzi be mu by'ukuri uyu mukino ni umukino wari ukomeye cyane amanota yasaga nkaho yari yegeranye cyane wari umukino ugoranye cyane pe rega ikintu ibashe kuturushaho ibashe kuturushaho ka kantu k'aka egisperiyanse gato cyane abakinnyi bo baramenyeranye cyane mu by'ukuri setingi na atake zabo baramenyerana na defense babona ko bamuvinga cyane kuturusha nta cyizere na gito gitakaye kubera ko n'ibyo amakipe atatu nabo iveni n'uwo ubwo wadusubiza match ejo ntabwo bazavuga ati turatsinda nta muntu wizeye igikombe twese turacyafite amahirwe angana gusa no kwitsinza ahangaha mostri ishobora gufata umwanya wa mbere ariko sitiri muri playoff twese turahura ngewe ikintu usaba bagenzi banjye ni ukureba amakosa atubaho igihe cyose dukinnye na rege igihe cyose tukabasha kuyakosora kuko iyo tuyakosoye natwe twabasha kuyitsinda amaseti ndetse atatu gusa byashoboka kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatanu wa shampiyona ikipe ya mbere ni gisagara volleyball club ifite amanota cumi n'umunani mu mikino irindwi ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na reg volleyball club ifite amanota cumi n'arindwi utb volleyball club ikaza ari iya gatatu n'amanota cumi n'ane ikipe ya kane ni iprc karongi n'amanota umunani ku mwanya wa gatanu turahasanga iprc ngoma ifite amanota arindwi APR Volleyball Club ni iya gatandatu ifite amanota atanu iya karindwi ari nayo ya nyuma ni Kirehe Volleyball Club ifite amanota atatu tunyarukiye mu mupira w'amaguru muri kimwe cya cumi na gatandatu kirangiza mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe mu mupira w'amaguru muri afurika ejo bundi kuwa gatandatu ikipe ya mukura victory sport yo mu rwanda yahuye na el hilal ubayidi yo muri sudani muri uyu mukino ubanza wabereye muri sudani amakipe yombi yaguye miswi aranganya ubusa ku busa umukino wo kwishyura uzabera kuri stade huye i butare mu mpera z'iki cyumweru twabibutsa ko ku ntera y'amajonjora y'ibanze ikipe ya mukura victory sport yari yasezereye ikipe ya free state stars yo muri afurika y'epfo yari claude munyandinda i kigali
Darling, oh baby, oh, pura Pastor P. Why aren't you dancing? The call you can't do better. Sogea nikushike, mami njoo karibu na mimi. Ngwino ngufumbate, maze tuwukate. Nyemerera none bikwereke byose Sorry, sinkubagana It's just a dance I wanna see you dancing It's just a dance I wanna see you dancing It's just a dance I wanna see you dancing It's just a dance I wanna see you dancing I won't be rude. I'm a gentle man. Yamuri mood. One, two. Kuri kidding, I'm gay. Uri show kuri dancing. Be wabagahe lady. Kunari narabuze. Uwaduhuza nkawe. Don't worry, just be cool. Oh, it's just a dance. I wanna see you dancing. It's just muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru n'ahangaha ahumurije ariko ntimujye kure kubera ko ibiganiro bikomeza mukomeze munogerwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.